iyi ni radiyo ijwi ry'amerika iravugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi radiyo ijwi ry'amerika irumvikanira ku mirongo migufi mu burundi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenia mukankuse nijya basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru tugiye kubagezaho umunsi umwe mbere y'amatora rusange mu gihugu mu gihugu cye perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo felix antoine tshisekedi aravuga ko yiteguye gushoza intambara ku rwanda haramutse habonetse imbarutso
hanyuma ikintu gikomeye cyane ni amagambo atajyana ku ihumure ni amagambo atajyana ku mahoro ni amagambo atajyana ku ituze ni gashoza ntambara uwo ni Alain arinda umuvugizi wungirije wa leta y'u rwanda asubiza ku magambo ya perezida wa kongo muri sudani umurwa mukuru w'intara ya argeziya ni iya kabiri y'ingenzi cyane waba wamaze kwigarurirwa n'umutwe w'ingabo za rapid support forces rsf zihanganye n'iza leta naho leta zunze ubumwe za amerika yatangaje urugaga rw'ingabo mpuzamahanga rwo kubungabunga umutekano w'amato mu nyanja itukura aya makuru arambuye ni mu kanya gato duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi leta zunze ubumwe za amerika yatangaje urugaga rw'ingabo mpuzamahanga rwo kubungabunga umutekano w'amato mu nyanja itukura inkuru mugezwaho na thomas kamirindi kuva mu kwezi gushize umutwe w'abahuti wigaruriye kandi utegeka igice kinini cya yemen unaterwa inkunga na irani urasa za misila na za drone ku mato mpuzamahanga mu nyanja itukura uvuga ko ari uburyo bwo kurwanya isirayeri kubera nayo intambara yayo irimo irwana na hamas mu ntara ya gaza muri palestina kubera ibyo bitero bidasiba kwiyongera sosiyete mpuzamahanga zikomeye z'ubwikorezi bwo mu nyanja zimaze guhagarika ibikorwa byazo mu nyanja itukura no kunyura mu muhora wa suez hasanzwe hanyura byibura mirongo ine ku ijana by'ubucuruzi mpuzamahanga ayo masosiyete rero yagiye gushakisha andi mayira amwe ajya kuzenguruka kure mu nkengero za afurika y'epfo leta zunze ubumwe za amerika ivuga ko abahuti babangamiye cyane ubuhahirane mpuzamahanga ni muri urwo rwego yifatanyije n'ibindi bihugu bashyiraho urugaga rw'ingabo zizajya zibungabunga umutekano mu nyanja itukura mu ntangiriro nk'uko itangazo rya minisitiri w'ingabo za amerika lloyd austin ribivuga urugaga rugizwe ku ikubitiro n'ibihugu icumi aribyo leta zunze ubumwe za amerika nyine ubwongereza bahrain canada ubufaransa ubutaliyani ubuhorandi norvege espanye n'ibirwa bya seyisheli bazajya basangira amakuru y'ubutasi kandi banazengurukane bagenzura cyane cyane mu majyepfo y'inyanja itukura no mu kigobe cya aden gituranye na yemen tamasi urakoze papa francisco yatanze uburenganzira bwo gusengera abantu babana bahuje igitsina ariko avuga ko bidasa no gusezeranya abagiye kubana cyangwa se kubakana ingo oriyani itanga ishaka arakomeza ku munsi wa mbere papa francisco yaremeye ikese ko yahaye uburenganzira abapatiri bwo guhezagira abantu bakundana basangiye ibitsina iyo ngingo irakomeye mu bijyanye n'amategeko ya ekereziya katolika ifise yo kwagura idini no guha ikaze abantu bose ariko kandi ekereziya katolika yagumijeho itegeko ryayo ryo kutemerera abasangiye ibitsina guhezagirwa mu buryo bwo kubakana ingo naho iryo tangazo rya vatikano rifatwa na bamwe nk'intambwe mu bijyanye no kudakumira umugwi w'abantu bamwe mu migwi y'abaharanira ineza y'abakundana basangiye igitsina lgbtq bavuga ko batahura ko ekereziya katolika iha agaciro abantu bakundana badasangiye igitsina kurusha agaciro iha abakundana basangiye ibitsina urwandiko rwashyizwe ahabona n'ibiro bya vatikano bijejwe amategeko agenga idini rya katolika rwaje kunganira ikete ryashyizwe ahabona mu kwezi kwa cumi ryari ryandikiwe abakardinari babiri bafise ivyiyumviro bihagaze ku mico ya kera muri iryo kete papa francisco yasavye ko uwo muhezagiro avuga wokorwa mu buryo butitiranywa n'imihezagiro y'ubugeni urwandiko rushasha rusubiramwo ubwo buryo bwo kubahezagira rukagaragaza ubudasa buri hagati y'iyo mihezagiro ibiri ngo kuko ukubaka urugo ari amasezerano yo kunga ubumwe mu buzima hagati y'umugabo n'umugore
arakoze oriane ntangishaka tuve i vatikani tujya muri sudani umujyi wa wad madani umurwa mukuru w'intara ya algeria ya kabiri y'ingenzi cyane ubu biravugwa ko wigaruriwe n'umutwe w'ingabo za rapid support forces rsf ibigaragaza ko umwuka urushaho kuba mubi cyane mu ntara imaze amezi umunani muri iki mu ntambara imaze amezi umunani muri iki gihugu umutwe wa rsf urigamba ko wigaruriye uwo murwa mukuru n'ibirindiro by'ingabo ibyakuye abantu benshi mu byabo muri al jazeera yafatwaga nk'akarere gatekanye kandi k'ingenzi temisitokere mutijima haratugeze bindi kuri iyi nkuru iyi ntambara ahanini yagize ingaruka ku murwa mukuru wa sudani karitumu intara ya darifuru n'ibice by'akarere ka korodofani ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika ikaritumu kuri uyu wa mbere yashimangiye ko nta gisubizo cya gisirikare cyemewe mu gukemura aya makimbirane ko inzira yonyine irambye ari iyemera ko hazaza ha sudani mu bya politiki hari mu maboko y'abanyasudani b'abasivili mu itangazo yanyujije ku muyoboro wayo wa x yahoze yitwa twitter ambasade ya amerika yavuze ko imitwe ya saf na rsf igomba guhagarika imirwano muri sudani ikubahiriza inshingano zayo zikubiye mu mategeko mpuzamahanga agenga ibikorwa by'ubutabazi ikubahiriza uburenganzira bwa muntu kandi ikareka ubutabazi bukagera nta nkomyi ku baturage ba sudani babukeneye cyane imiryango itanga imfashanyo ndetse na loni bamaganye uburyo ibibazo bikeneye inkunga y'ubutabazi bikomeza kwiyongera muri sudani aho abagera kuri miliyoni esheshatu bavanywe mu byabo ndetse abarenga ibihumbi cumi na bibiri bakaba bamaze gupfa kuva mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka umuryango nterankunga w'abanyanoruveje nrc utangaza ko abasivili barenga ibihumbi magana atatu muri leta ya argesia bataye izabo kuva imirwano ishyamiranyije umutwe wa saf na rsf muri iyo leta yadutse kuwa gatanu ushize imiryango itanga imfashanyo ndetse n'abaturage benshi bamaze kuva mu mujyi wa wad madane bahungira muri leta zituranye na wo matilde vu umuyobozi ushinzwe ubuvugizi mu muryango nrc yahamagariye impande zihanganye muri sudani gushyira imbere umutekano w'abasivili zikabareka bagahunga nta kibi kibabayeho yongeye kandi guhamagarira umuryango mpuzamahanga kongera umuhate mu bikorwa by'ubutabazi no kotsa igitutu impande zihanganye ngo zihagarike imirwano
temisitokere mutijima urakoze turava muri sudani twerekeza muri afurika y'epfo aho abacukuzi abakozi bacukura amabuye y'agaciro bagera ku bihumbi bibiri bakoze imyigaragambyo bigarurira sosiyete yiswe implants ku munsi wa kabiri bigaragambiriza guhembwa nabi nanone oriyani itangishaka
ba nyine iyo sosiyete bariko barakora ibishobotse byose kugira bahagarike iyo myiyerekano ya mbere ikomeye ibaye inyuma y'imyaka itari mike impala platinum holdings izwi nka implats yavuze ko imaze kumenya abakozi mirongo itandatu na batatu mu barenga ibihumbi bibiri n'amajana abiri bayo batanguye iyo myiyerekano ejo ku munsi wa mbere abo bakozi bake baraye bavuye mu bibanza byo mu kuzimu bakoreramwo baduga hejuru mu ijoro ryakeye bava aho abandi bariko barakorera iyo myiyerekano iyo sosiyete ivuga ko iyo myiyerekano iteye kubiri n'amategeko iragabisha kandi abo bakozi bose igira iti tugiye gufata ingingo kuri abo bakozi bagize uruhara mu gutegura iyo myiyerekano iteye kubiri n'amategeko ivyo biruko mu gihe ibikorwa byose byo kwimba amabuye y'agaciro byahagaritswe n'abo bakozi hamwe na sendika mu buraruko bushira uburengero bwa johannesburg itororokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp ritangaza ko abayobozi ba sendika y'abakozi bo mu gihugu national union mine workers batanguye ibiganiro n'abo bakozi kugira bumvirize ibibazo byabo umwe muri abo bategetsi yagize ati twizeye kuronka inyishu hamwe no kumvikana ukuntu twokura abakozi bose mu bibanza byo munsi y'ubutaka bakoreramwo kugira dutorere umuti ibibazo bihari mu buryo bworoshe kandi burimwo umwumvikano
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugirira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dushimire bagenzi bacu batugejejeho hamwe amakuru avugwa hirya no hino ku isi thomas kamirindi temisitokere mutijima na oriyane itangishaka amakuru yandi mushobora kuyasanga kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu kuri facebook instagram youtube na x muradusanga kuri vewa radiyo yacu mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari by'afurika muri repubulika ya demokarasi ya kongo amatora rusange n'ejo kuwa gatatu mu gihugu cyose perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo felix antoine tshisekedi aravuga ko yiteguye gushoza intambara ku rwanda niharamuka habonetse imbarutso mu ijambo yabwiye abayoboke be n'abandi bari baje kumwumva yiyamamariza ku kibuga cy'indege cya njiri ejo kuwa mbere perezida tshisekedi yavuze ko nihagira umuturage we wongera gupfa azasaba inteko ishinga amategeko kumuha uburenganzira bwo gutera u rwanda ni amagambo yasubiyemo aganira n'abanyamakuru ba televiziyo imwe y'i Kinshasa ibyo yatangaje murabyumva mu majwi ya bagenzi bacu Eric bagira ubusa na Temistoke Mutijima
kugira ngo tubone amahoro hakorwa iki
ni ukumushoza w'intambara kandi narabivuze ndongeye mbisubiyemo hano ndabibabwiye kubera ko nari narabibitse iki gitondo naganiriye na televiziyo imwe yo mu mahanga ariko sinashatse kubivuga nayibwiye ko nabigeneye mbere na mbere abaturage ba kongo aho nabivugiye icangu kandi ubu nibwo mbivugiye kuri televiziyo ya mbere yo muri kongo aho iwanyu haramutse habaye agatero gatoya gusa bariya mwabonye bishimisha bavugira i nayirobi agatero gatoya gusa reba neza ku minwa yanjye ndahita mpamagaza mu nama imitwe yombi y'inteko nshinga amategeko nk'uko itegeko nshinga ribinyemerera hanyuma mbasaba uburenganzira bwo gutangaza intambara ku rwanda ndabivuze kandi nkoresheje imvugo nyayo kubera ko ibyo ndanabyiteguye kandi rero uyu munsi ntibinasaba ko twohereza ingabo zo ku butaka mu rwanda duhagaze iwacu dushobora kurasa kugeza i kigali
kuki bibaye ubu bitabaye
ni ukubera ko mbirambiwe bahimbye ririya kinamico ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ryaba ari abantu batazi ibyo barimo mwabonye nayirobi kugira ngo babone uko bongera guha urwaho emu makumyabiri na gatatu murumva ko igihe cyose nabaga ndi mukuri iyo navugaga ko ntazigera nganira na emu makumyabiri na gatatu kubera ko nzi ko ari ibikoresho leta ya kigali ikoresha igenda ihinduranya uko ibishatse ndabizi ko ari mwe abanyarwanda mubiri inyuma ariko kuri iyi nshuro birahagije kandi nanabibwiye abanyamerika ibyo nabwiriye abaturage icangu nari narabivuze na mbere mu kubaha abanyamerika narababwiye nti murabona ko kagame adusuzugura nari narabibabwiye aradusuzugura ubu birakwiye ko haboneka umuntu uhagurukira kumuhagarika kandi uwo muntu ni njye niyo mpamvu mbivuze mbisubiyemo si urwenya kiriya kintu bacyita ngo iki
alliance du fleuve congo voilà soki na yoki ke bazwi lokalité moko to babeti lisasi congolais moko akufi icyo ndamutse numvise ko bafashe agace na gatoya cyangwa bakarasa isasu rigahitana umunyekongo umwe gusa si babiri umwe nzakoranya imitwe yombi y'inteko mbasaba uburenganzira kuko niko itegeko nshinga ribivuga ntangiza intambara ku rwanda ndabibabwiye baramutse babikoze ejo kuwa gatatu mu gihe abanyekongo bazaba bajya gutora imitwe yombi izaba iteranye kugira ngo bampe ubwo burenganzira kandi ndabivuze ndimo ndababwira ko dufite ubushobozi uyu munsi ntibatinye abanyekongo ntibagire ubwoba na buke uyu munsi dufite ubushobozi buhagije bwo guhagarika amabi y'uriya muntu aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuit perezida felix tshisekedi bimwe mu byo yaganiriye n'abanyamakuru mubyumvise mu majwi ya bagenzi bacu eric bagira ubusa na temistoke mutijima leta y'u rwanda rero ivuga iki kuri ayo magambo ya perezida felix tshisekedi mugenzi wacu veniste nshimiyimana ivuganye n'umuvugizi wungirije wa leta y'u rwanda alain mukurarinda atangira amubaza uko amagambo ya perezida felix tshisekedi yakiriwe n'ubutegetsi bw'u rwanda
amagambo avuga ni amagambo utafata nk'imikino kubera uyavuze uwo ari we ibyo ari byo byose ni amagambo ari kuvugwa n'umukuru w'igihugu nubwo ayavuga nk'umukandida ariko kuba umukandida ntabwo bivanaho yuko ibihe byose yaba arimo ntabwo bimuvanaho iyo sitati ntabwo bimuvana kuri urwo rwego ni amagambo sinaya gusa yavuze ejo tugendeye ku nayo yavuze mu bihe byashize hari igihe ari imbere y'urubyiruko ati uwashaka kohererwa ubutegetsi bwo mu rwanda nzamushyigikira muri ibi bihe byo kwiyamamaza ati perezida w'u rwanda ni nka hitireri nzakora ku buryo arangiza nka hitireri ati perezida w'u rwanda sinzongera kuvugana nawe tuzahurira mu ijuru nk'uko nari mbivuze ayo si amagambo rwose akwiye umukuru w'igihugu ibihe byose yaba arimo yaba ari mu gihe cy'amatora yaba ari no mu bihe bisanzwe byo kuyobora igihugu hanyuma ikintu gikomeye cyane ni amagambo atajyana ku ihumure ni amagambo atajyana ku mahoro ni amagambo atajyana ku ituze n'igashuza ntambara ariko icyamubabaje cyane iyo umurebye avuga urabona ko ashingira kuri ruriya rugaga alliance fleuve congo rwashingiwe i nairobi mu cyumweru gishize n'uwahoze ayobora akanama k'igihugu gashinzwe amatora corneille nanga na m makumyabiri na gatatu irimo birasa naho byamubabaje nayo mpamvu asa naho yongera gutunga agatoki u rwanda none se ko ibyo bintu byakozwe n'umuntu wari uri mu byegera bye bigakorwa n'umuntu w'umunyekongo agafatanya n'abandi banyekongo yabanje gukemura ikibazo abo banyekongo barimo bamubaza kuki mbere yo gusubiza abo banyekongo aho baba bari hose baba bari i nairobi numvise guverinoma ya kongo yaranashatse kwikorera guverinoma ya kenya uretse ko guverinoma ya kenya yabisubije iti hano abantu bafite uburenganzira bwo kuvuga ibyo batekereza ni ibibazo abanyekongo twamye tubivuga ko bafite hagati yabo ni ibibazo abanyekongo bamubaza kuki ahita abyikoreza u rwanda ngira ngo muri iyi disikuru twabonye arimo atanga interiviyu niko abivuga arabivuga ariko nta kimenyetso atanga ko noneho n'abariya bari muri kenya cyangwa se n'abari ahandi nabo kuko ngo bashyizweho n'u rwanda cyangwa se bashyikiwe n'u rwanda ni abanyekongo babimubaza nabanza asubiza abanyekongo uwamwumvise aravuga ko isasu rimwe gusa niriramuka rirashwe hagapfa umunyekongo umwe gusa atari babiri ko azahita asaba imitwe yombi y'inteko nshingamategeko kugira ngo imuhe uburenganzira bwo gutera u rwanda nongere mbikubaze muvugizi wungirije wa leta y'u rwanda ibi murabifata nk'imikino cyangwa se murabifata nk'ibintu biteye impungenge nk'uko natangiye mbivuga amagambo nkariya avuzwe n'umukuru w'igihugu nubwo yaba ari umukandida nongere mbisubiremo ntabwo ari ayo gufatwa nk'imikino ariko ku rundi ruhande reka dufate igihe cy'umwaka umwe gusa duhereye umunsi dusubira inyuma ibyo avuga ngo isasu rimwe niriramuka rirashwe muri uwo mwaka hamaze kuraswa amasasu angahe muri uwo mwaka hamazwe kwicwa abantu bangahe muri uwo mwaka hamaze gusendera abantu bangahe b'abanyekongo hejuru y'amasezerano we ubwe yagiye yishyiraho umukono ntashyire mu bikorwa uyu munsi se nibwo nyine isasu rimwe n'iryiyongeraho biraba bihinduye iki se kuri ibyo ngibyo tumaze kuvuga ibyo ngibyo nibyo navuze ko ari gushoza intambara gusa nyamara yaba u rwanda yaba ibihugu byo mu karere byariyemeye byiteguye kuba byamufasha byafasha guverinoma ya kongo ibishyizemo ubushake gukemura kino kibazo mu nzira y'amahoro tunagarutse kuri iyi disikuru urimo mbazaho we ku giti cye nka perezida wa repubulika yarangije kuyidekarara aravuga ati ndabishaka hatari ku itegeko nshinga rimbwira ko mbanza kubaza inteko ku giti cye nka perezida ku giti cye nk'ukuriye ubutegetsi nyubahiriza tegeko executive yarangije kudekarara intambara ariko amategeko yamubwira ko bigomba guca mu nteko ku banyakigali bumvise amagambo ya cisekedi uvuga yuko afite ubushobozi ko ingabo ze zifite ubushobozi bwo kurasa i kigali zibereye muri kongo abanyarwanda batuye uwo mujyi atari abo ngabo gusa n'abandi batuye ahandi hashobora kugerwa n'ayo mashashu abo ngabo murababwira iki icyo nababwira ni uko abanyarwanda bakomeza gutuza bakomeza kugana gukora imirimo yabo kuko umutekano wabo urarinzwe si uyu munsi ingabo z'u rwanda zitangiye kuwurinda si n'ejo hashize umutekano usanzwe urinzwe ale mukurarinda umuvugizi wungirije wa leta y'u rwanda ndagushimye cyane ku bw'aka kanyuhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane ndagushimiye nawe venuste nshimiye imana tukiri ku rwanda tuve kuri politiki tugane mu mibereho y'abaturage mu mirenge ya murundi gashari n'ahandi mu karere ka karongi mu gice cy'uburengerazuba bamwe mu baturage binubira kuba bibagora kugeza abarwayi kwa muganga bitewe no kubura imbangukiragutabara zabugenewe eric bagira ubusa aherutse gusura ako karere hatugezeho ibyo yabonye
ijwi rya amerika igera mu murenge wa gashari muri santire ya birambo mu minsi mike ishize yabonye abagabo bagera muri batandatu bane bari mu mujishi bajyanye umurwayi kwa muganga abandi bagera muri babiri bari babari inyuma kugira ngo bagende bakuranwa mu gihe hagira unanirwa aho ni mu gace k'imisozi miremire aho biboneka ko n'imihanda yagiye yangirika uyu mugabo duhimbye muzungu ari mu kigero cy'imyaka mirongo itanu y'amavuko we na bagenzi be batatu bari mu mujishi w'ingobyi ya gakondo berekeje ku kigo nderabuzima cya birambo baturutse mu mudugudu wa nyabinoni akagari ka nzaratsi umurenge wa murundi akuya bose kabarenze kubera izuba no kuba bakoze urugendo rurerure kuri bwana muzungu uyu ni umuco wa gihanga kuko imbangukiragutabara zitaraza bakoraga zino ngobyi ubu rero bitewe n'uko twe twari turi mu cyaro imbangukiragutabara dufite ubu ni iyi hari igihe uba nta mafaranga ufite yo guhita uhamagara imbangukiragutabara bigasaba rero kugira ngo dukoreshe ubu buryo muba mufashe nk'igihe kingana iki ubu tugiye gufata nk'amasaha abiri inyuma y'itsinda ry'abagabo bane riri mu mujishi w'ingobyi gakondo hari abandi bagabo nabo bigaragara ko akavumbi kabagezeho ndetse na kuya bwana jandamuru sekabuhoro uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu n'itanu y'amavuko nawe gutwara abarwayi kwa muganga muri ubu buryo biri mu muco gakondo bavutse bawusanga urabona nyine bahita batumujyanye kwa muganga ariko uyu musaza we hari mu zabukuru kuko ntabasha no kwicara ngo abe yajya no kuri moto kuko urabona dufite umuhanda nubwo udakoze neza ariko duhise dukoresha umuco wacu wa gakondo kugira ngo tumugezeyo nese ubwo ngubwo urabona nta ndege tugira muri iyi zone ku buryo twamushyiramo guhita ihamugeza moto niyo yakagombye kujyamo ariko ntabasha kwicara ku busanzwe mu bice bitandukanye cyane mu mijyi biragoye ko wapfa kubona abarwayi bakigera kwa muganga babahetse mu ngobyi gakondo ahenshi mu bice by'imisozi hasigaye hakora imbangukiragutabara kuko zimwe zajyaga zifashishwa mu mirimo yo kugemura amaraso ku bitaro zasimbuwe n'utudege tutagira abadereva mu bice bitandukanye by'ibyaro ho hakunze kuboneka abaturage bibumbira mu bimina mu mugambi wo gukusanya amafaranga yo gutabara aho rukomeye kuri ababo mu karere ka karongi mu murenge wa murundi uwo muco nabo barawugira ariko bakavuga ko iyo babona umurwayi ashobora kwisanga ubuzima bwe buri mu kaga bihutira kumutabara hari igihe amafaranga tuba twarayatanze ariko bitewe n'uko nyine haba habayeho kuba ikibazo kivutse aka kamwanya bidusaba rero kugira ngo ababonetse baba ari bo batwara uwo murwayi icyifuzo ni uko haboneka imbangukiragutabara yenda nyinshi noneho tukaba tubasha kuba twazihamagara zikaza bitatugoye kuri bwana jandamuru sekabuhoro nawe ntabura kugaragaza ibyifuzo bye mu mugambi wo kugira ngo habeho koroherwa n'urugendo nk'ubu ngubu mu kugaruka turagaruka tunaniwe icyiza ni uko uyu muhanda nawo wakorwa neza utundi tugenderana natwo tugakorwa kugira ngo ufite agatike ka magana atatu abe yabona akamoto kugira ngo abashe guhita agerayo kuko urabona reba nk'ubu nabizi ibyuya kubera mucako narindiwe nk'ubu ngubu kugera mu birambo ni icyatanu uvuye mu mudugudu wacu ariko iyo hari kaburimbo hari umuhanda ukoze magana atatu yari kuhangeza tugatwara n'umurwayi byoroshye nyine tukaboneka turi na benshi avugana n'ijwi rya amerika kuri iki kibazo bwana teofile niragira umuyobozi w'akarere ka karongi wungirije ushinzwe iterambere n'ubukungu asobanura ko ibibazo nk'ibi bidakunze kwigaragaza mu bihe bisanzwe ikibazo gishingiye nyine ku miterere y'akarere mu bihe by'imvura by'umwihariko mu bihe by'imvura ngo imiterere y'imihanda yacu iyo imvura yaguye ahantu haranyerera ku buryo ubona gutwara ambiranse bishobora guteza risike kurenza icyo wari ugiye gukemura hakaba n'aho ndetse rimwe na rimwe n'ibiraro bigenda bigasaba ko abantu babanza kurwana no kugira ngo bongere babisubizeho muri iyo minsi rero byanga bikunda hashobora kuba ikibazo ambiranse ikagira bigarukira bityo aho kugira ngo umurwayi abure ubuzima bakaba bakwifashisha uburyo gakondo ariko atari uko ambiranse itari ihari ari ukubera icyo kibazo nyamara ijwi rya amerika ryo rigera muri aka gace k'imisozi miremire hari ku mico nta n'imvura yaherukaga kugwa nabyo bwana niragire akagira icyo abivugaho byaba bifitanye isano n'iza twari tuvuyemo bikaba hari imihanda yangiritse urumva ntabwo ari ari ari ka iri rusange ngo umuntu yakurikirana niba nta hantu haba hari akabazo k'imodoka yaba itagera ariko mu by'ukuri ikibazo dukunze kukibona mu gihe cy'imvura akarere ka karongi kabarura ibitaro bitatu ibitaro bya kibuye ibya kirinda n'ibya mugomero kabwira ijwi ry'amerika ko ibyo bitaro byose bifite imbangukiragutabara zihagije minisiteri y'ubuzima mu rwanda itangaza ko urwego rw'ubuvuzi rwarushijeho gutera imbere haba mu mijyi no mu byaro kandi ko kubera gahunda zitandukanye zashyizweho zatumye hari byinshi birushaho kunoga ikavuga ko bigoye kubona umuturage warembera mu rugo kubera kubura uko agera kwa muganga nka raporo iherutse gutangazwa n'iyo minisiteri mu mwaka ushize ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri igaragaza ko umubare w'abana bapfa bataramara ukwezi bavutse mu myaka isaga icumi ishize wagabanutse bava kuri mirongo ine na bane bagera kuri cumi n'icyenda ni nacyo kimwe n'abagore bapfa babyara baragabanutse intumbero leta ivuga ko yihaye n'uko umubare wazagera munsi y'ibihumbi mirongo irindwi mu bagore ibihumbi ijana bitarenze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu ehe bagira ubusabe ijwi ry'amerika ku kibuye mu burengerazuba bw'u rwanda
reka dushimire mugenzi wacu herike bagira ubusa kuri iyo nkuru ako kaziki mwakumvise tugiye kubararikira ibiganiro by'ejo muri ikiganiro muri isanga by'umwihariko ndi kumwe na mugenzi wanjye kuri telefone horiyani itanga ishaka horiyani wiriwe neza wiriwe neza eugenie yewe utubiki iki ejo ku wa gatatu ejo ku munsi wa gatatu nk'uko bisanzwe eugenie ni umunsi tuganira ku bibazo by'amagara y'abantu muri muri isanga muri isanga y'ejo rero muri iyi minsi ya vuba abantu bamwe bamwe bagura ibidandazwa canke bakihereza ibinyobwa bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi barafite amakenga ku kuba batazi neza ko bikwije ibyangombwa ibyo bigashobora kugira inkurikizi mbi ku magara yabo ni mu gihe muri iyi minsi ya vuba igipolisi cyatoye kimwe mu bigo bikora ibidandazwa ibidandazwa by'ibinyobwa bitemewe n'amategeko bishobora kuba bifite ingaruka mbi cyane ku magara y'abantu rero ni muri iyo ntumbero rero ikigo cy'igihugu kijejwe gusuzuma utuziranenge ku bidandazwa bitandukanye kiriko kirabikurikiranira hafi cyane mu kiganiro rero muri isanga cejo tuzoganira n'iryo shyirahamwe ry'igihugu rijejwe gusuzuma ibidandazwa twongere tuvugane n'ishyirahamwe rijejwe kugurisha bimwe bita amaji ibinyobwa kugira ngo batubwire bimwe mu byo bakora mu gukurikiza amategeko kugira ngo abanyagihugu ntibagwe mu mporero ngo barware indwara zitandukanye bivuye mu binyobwa bidakurikije amategeko ni mu kiganiro muri sanga rero ejo ku munsi wa gatatu urakoze horiyani tanga ishaka ubwo abanywanyi b'ijwi ry'amerika rero tubararike bazabe hafi kugira ngo basuzume icyo kibazo cy'ubuziranenge mu binyobwa mu burundi bazabe hafi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ndabona ibiganiro byacu birimo kugenda bigana ku musozo mbere y'uko twusezerana ariko twabanza twababwira muri make amakuru twabagejejeho twabwiye ko leta zunze ubumwe za amerika yatangaje urugaga rw'ingabo ni mpuzamahanga rwo kubungabunga umutekano w'amato mu nyanja itukura twanababwiye ko papa francisco umushumba wa kiliziya gatolika yatanze uburenganzira bwo gusengera abantu babana bahuje igitsina ariko ko bitavuga ko ari ugusezeranya abagiye kubakana twanababwiye ko mu mujyi wa wad madani mu murwa mukuru w'intara ya ari jazira muri ni iya kabiri mu by'ingenzi cyane ubu bivugwa ko wigaruriwe n'umutwe w'ingabo za rapid support forces ariyo rsf mu magambo ahinnye bigaragaza ko umwuka urushaho kuba mubi cyane mu ntambara imaze amezi umunani muri iki gihugu cya sudani umutwe wa rsf urigamba ko wigaruriye uwo murwa mukuru n'ibirindiro by'ingabo byakuye abantu benshi mu byabo muri Aljazeera hafatwa nk'akarere gatekanye kandi k'ingenzi twanababwiye kandi ko abakozi bacukura amabuye y'agaciro bagera ku bihumbi bibiri bakoze imyigaragambyo bigarurira isosiyete yiswe implant ni ku munsi wa kabiri bakigaragambiriza guhembwa nabi mu yandi makuru twababwiye twabwiye ko muri repubulika ya demokarasi ya kongo amatora rusange azaba ejo kuwa gatatu mu gihugu hose ariko perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo felix tshisekedi akavuga ko yiteguye gushoza intambara ku rwanda niharamuka habonetse imbarutso ni mu ijambo yabwiye abayoboke be n'abandi bari baje kumwumva hiyamariza ku kibuga cy'indege cya ndiri ni ejo kuwa mbere mwakoze rero kubana natwe muri kiganiro ku buhanga bw'ibyuma hari cyang yafatanije na nadia taha ibiganiro byari bihagarariwe na frederic nkundikije kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezerero tubifuriza amahoro iwanyu no mu banyu